iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri ya gatanu y'ijwi ry'amerika muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongoye amakuru yo kuri ino saha
abarundi twahungiye muri kino gihugu cya tanzania mu ikambi y'induta turafise ikibazo c'umutekano hariho ahantu tuba tugiye gusenya kurondera udukwi tugahurirayo n'ibibazo by'umutekano habona abantu badutemagura twica badutera imyampi abakenyezi bagafatwa ku nguvu
uyu ni umwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya nduta ari mu gihugu cya tanzania avuga ku kibazo c'umutekano bamaranye iminsi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu Ongere ngire mwiriwe kuri uno wa mbere niho hafubanwa iteka Valentin Bankumuhari umwe mu bagendanye n'umuganwa Rudoviko gwa Gasore bagafadikanya kurondera intahe yo kwikukira y'u Burundi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yaserukiye leta y'u Burundi yavuze ko intwari nka Bankumuhari ari intibagirwa tumukurikirane
muri mirongo itandatu na rimwe uyu mwisi nyene kuko igihe umugambi wiwe uhejeje gutsinda abakoroni bifuje yuko bisubirako yaciye aja muri coloque do stand mu Bubiligi aho yagiye kugira ngo aharanire iyo ntayo kwikukira ntisubire inyuma murumva ko umuntu nk'uwo yabaye kirumara mu gihugu ubwo butwari bwiwe nibwo umukuru w'igihugu cacu yashatse guhaya no guhayagiza aho yamwambika ikidari c'umwaka igihugu cacu ndetse igihugu cyacu cyose cama gikenera abantu b'intwari barondera ineza yo bose bacigura kandi bagashinga icu mu mashinga nk'uko twama turirimba mu muryango wa Valentin Bankumuhari naho bibutsa ibiringo bikomakomeye yaserukiyemwo igihugu imbere yuko kuronka inta y'ukwikukira Pierre Justin Nkuzimana yavuze ku izina ry'umuryango aho hariko hashingurwa Valentin Bankumuhari
Valentino Bankumuhari yaratowe kuba mu ndatwa zaserukiye Uburundi hambavu ya nyakubahwa Petero Ngendandumwe mu ngoro ya ONU i New York kugira ngo basigurira amakungu ko ari nkenerwa yuko Uburundi bwosubizwa intahe yo kwikukira bwamanye kuva na kera na rindi yari mu bashinze umugambwe iprona hambavu y'umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore yari mu badasigana ba mbere batowe kuvyagira mu nama nshingamateka yakomotse ku matora ya nyakanga umwaka w'igihumbi amajana icenda mirongo itandatu na rimwe aho iprona yari itsindiye kwikukira
tuje mu gihugu ca Tanzania naho aha abarundi bahungiye mu ikambi ya nduta bavuga ko bafise ikibazo c'umutekano w'akarorero ka hafi batanga naho ku munsi wa gatandatu hari abarundi babiri bahungiye ngaho bakubiswe ba, imipanga ivyinshi tubibaze Leonce niyo ngabo akoreje rya Amerika mu gihugu ca Tanzania
Nderimana Jorisi ni kiruruma umutwe wuzuye amapasuma amenyo bararanduye ntagishobora guhema nk'uko bisanzwe ahubwo akoreshwa ubuhinga bumutuma ashobora guhema ari muri reanimation ajyamye mu cyumba cya gatanu ce nizigimana janvier nawe nyene ntakoma umutwe n'amapasuma ajyamye nawe nyene mu cyumba c'indembe nizigimana janvier rero na nderimana jorisi batemaguwe ku munsi wa gatandatu nk'igihe cy'isaha zine bari bavuye mu ikambi y'induta bazindutse baja gusenya mu ishamba ryitwa karutare riri mu micungararo y'ikambi iyo bahavuye bahurira n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ibibugita n'amahiri ku wa gatandatu heze hari umugabo yagiye kwirondera udukwi fatwa aratemagurwa akomeka akaba ariko arakurikiranwa avugwa ku igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icenda mu gasagara bita bituhurana kegereye ikambi ishirahamwe redeso relief society to development ryakoresheje inama abatanzaniya baba muri ako gasagara babihaneza gusubira kurimira ku nkengera z'uruzi ndorobo nyangwa na nyampengere iyo ngingo rero redeso yavuga ko ituma amazi muri izo nzuzi adakama kugira ngo ntibabure amasoko azovamo amazi baha impunzi impunzi rero zikibwira ko iyo ngingo ariyo yoba yahavuye ibyura agashavu k'abatanzaniya ariko rero ntibwari ubwa mbere impunzi z'abarundi zari zikunze kwicwa muri ubwo buryo impunzi rero ziti biteye ubwoba n'amakenga Twebwe abarundi twahungiye muri kino gihugu ca Tanzania mu ikambi y'induta turafise ikibazo c'umutekano u- uzanana hanze y'ikambi hari ahantu tuba tugiye gusenya kurondera udukwi hanyuma tugahurirayo n'ibibazo by'umutekano tukabona abantu badutemagura twica badutera imyampi abakenyezi bagafatwa ku nguvu abo bantu babigira ntituzi abaribo twasaba umutekano ukwiye haze hafata ingingo zikwiye zo kumenya ababikora ni bande babikora bisunze iki babikora ku mbonyabaki ibyo rero si ubwa mbere biba byama byabaye ubu rero ibyo rero twasaba ko ingingo zikwiye z'umutekano zokurikirana icyo kibazo ubwa mbere tukamenya ababikora ni bande babikora kubera iki ku igenekerezo rya mbere ukwezi kw'icyenda muri zone y'umunani viraje y'indwi inyuma y'inzu hatowe ikiziga cy'akana kitwa nigiyimana devira akana k'imyaka umunani kishwe gakerewe aho hakekwa iyindi mpunzi ko ariyo yoba yakoze ubwo bwicanyi ku igenekerezo ya cumi na kabiri naho hatowe ikiziga cy'umuntu w'umugore cyaturiwe hari inyuma ya zone y'icenda muri iyo kambi ya nduta imbere yaho rero mu ntango z'ukwezi k'umunani hari hatanguye kwicwa uwitwa sarasiyeri batazira gasongo uwo murundi akaba yatoye ikiziga kiboshe mu ishamba inyuma y'ikambi hari haheze indwi atawuzi irengero ryiwe inyuma yaho hishwe umutanzaniya yari asanzwe acururiza muri iyo kambi yari yagorobeje afata ikinyobwa mu kambi ariko bukeye bamutora ikiziga ipikipiki yagendesha barabura irengero ryayo uwo mutekano muke mu kambi rero watumye ico gihe abarongoye ikambi bafata ingingo yo kubuza ibintu byose bijanye n'urudandazwa bibera mu kambi n'isoko rirugagwa inyuma y'ukwezi iyo ngingo barayikuyeho abajaje ikambi barasubira no kurekurira impunzi gusohoka ariko icyo gihe bagiriye inama impunzi ko atamukenyezi yosubira kuja mu ishamba wenyene agiye gusenya kubw'umutekano wabo
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya gitega aho hari umuntu w'umwigeme yaraye yishuye akerewe izosi muri karitsiye ya shatanya ya kane mu gisagara ca gitega kiri hagati mu gihugu c'u Burundi wamukereye ni umukozi wo mu nzu yari asanzwe akora aho uwo mukobwa yaba kwa musaza wiwe amaze gukora ico caha umukozi wo mu nzu yaciye yishikana ku gipolisi aho apfungiwe nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya Fidel Nsabimana akoresha ijwi rya amerika igitega
mu masaha arenga isaa yine z'ijoro rya noheli niho mu rugo rwa nduwayo deo muri karitsiye shatanya ya gatatu mu gisagara ca gitega ryitwa nyandwi berita natoriya umwigeme mushiki wa nyenurugo upfa bari bahateramiye baninahaza noheli batigeze batahura ko atandura wigeze yumvikana mugihe nyakwigendera yariko aricwa mu rugo rwa nduwayo deo nta n'umwe yemeye kuvugira ku vyuma bifata amajwi kuko bari bagifise agahinda kenshi bategura n'amaziko y'iwabo bamwe mu babanyi bari bahateramiye batubwiye uko vyagenze uyu ni umwe mu babanyi yavugiye kuri mikoro y'ijwi rya amerika mu bari baje kuhahimbariza noweli hari nka nka saa yine n'iminota mirongo itanu n'itanu baki- bakibuka nyine urumva baciye batabaza bar- barondera ababanyi ubwa mbere caraduhamagara umuntu ashitse umuntu agiye kumurika asanga umuntu aryamye muri bendosa amara- amaso menshi umuntu acabona yuko yapfuye baramukereye n'imbugita yo mu gikoni nyene iratebira iragoba irazingama bayisanze aho nyene mu- abahupeji bayitoye tubona uyu yamufasoni nyene wahajya muri rujya rugo agiye kuraba umukozi abonye ko abibonye niho yaca avuduka akiruka ababanyi rero baca batangura ku- ku- kwegerana bahamagarana niho baca batabaza n'igipolisi nta nduru mwigeze mwumva nta na gatoya nico gisiga ubwenge umuntu atumva n'ingene byaba byaragenze abapolisi rero bahashitse ubwa mbere bo baciye bavuga bati hariho umaze gushika hariya ku gipolisi ngo bahuye bavuye kudepana abantu bagize isanganya ku masanganzira aca ababwira ngo je ndizanye bati na maki ngo mpejeje kwica umuntu kweri ngo ndamuhejeje ngo umuntu w'umugore ngo mwishatanye ya kane ibyakurikiye ni uko haca hakurikira nyine ku abo bapolisi ko ba- bagira kosta umupeji yaraje n'abandi bapolisi bari kumwe bari kuri gare de sanduta umuntu aciye aja mu mademarite ishoye kurondera ambilanse muri janse dogiteri ari ku izamu aca arashika aragira ivyiwe akeneye aca aratanga urusha kuko ico kiziga kija muri morgue uno musore ni umwe mu bakozi bo mu nzu asanzwe aganira kenshi na dukuze leonard yagiriza ubwo bwicanyi yatubwiye uko asanzwe azi deo dukuze maje sane ndamuzi nabi ndabona nyine ari umuntu nyine umengo ni uw'intungane ahubwo je mbona umengo ni ibintu nyine by'agashuhu Eh, ko rero rimwe rimwe ahora ampitana canke nanje nkamuhitana ku isoko oya sinabwo mva muvuga nabi canke ngo amuvuga neza vere nta na rimwe mva muvuga nabi yego nagoye mu gahundwe vere byari biteganijwe ko uno munsi uhagirizwa acibwa urubanza rw'ikibiriraho ariko ntirwabaye rukiba inkuru twakuwe muri sentare nkuru y'igitega ni uko hatabonetse abacamanza bakwiye kugira ngo sentare ishobore gusasa uwo yishwe muri karitsiye yashatanye ya kane mu gisagara ca gitega agize gatatu muri iyo karitsiye muri kuno kwezi kurangiza umwaka inyuma y'umupolisi yarasiwe muri hoteli paraso iri hafi y'aho nyakwigendera yarayagandaguriwe bukeye bwaho uwagirizwa kurasa uwo mupolisi yahavuye atorwa ikiziga mu ugabura ikaritsiye ya shatanya na karitsiye ya mushasha igitega fide d'antoine nsabimana y'ijwi rya amerika
Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi aramaze indwi zishika kuri zibiri atahutse avuye mu gihugu c'Ubirigi aho yaramaze ikiringo kirenga umwaka mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aravuga ukuntu yasanze Uburundi bwifashe hamwe n'icatumye afata iyo ngingo yo gusubira mu gihugu tubatega amatwi
Eh, mu burundi uravye uko hariho ibibazo igihugu kimazemwo umwaka urenze ibibazo bifatwa kwinshi ufatiye kubabivuga canke mbere no kubaza barondera guterera inyishu Eh, ntawovuga yuko uko umutekano bimeze uyu munsi ariko vyari bimeze haraheze amezi cumi n'abiri urabona ko hari vyagiye bihinduka ahantu kubwira hamwe umuntu avuze ati tuvuzishe ukuri yuko kuva nshitse ngibujumbura eh, umengo ejo niho numvise bavuga yuko hari nk'amagrenade yoba yatewe mu gace kamwe mu kamenge eh, nta canke kuva agiye andi makuru agenda aca kuri za whatsapp eh, warumvise ivyavuzwe eh, ku mbibe z'igihugu c'uburundi na congo eh, mugabo kandi ukumva mu mitima mu maso y'abantu ko hariho ibibazo bagira bati mbega none tuzokogorora gute koko ngo twumve yuko twishira tukizana ngo twumve yuko koko turi mu nzira imwe twese nk'abarundi bamwe eh, ba mugabo umwe kandi bipfuza igihugu gitera imbere kuri bose na hose ariko mukubitije amaso inyuma mukaraba umunsi mwafata ingingo yo gutahuka murashaka kutubwira ikintu catumye muvuga ati ubu harageze ko jewe ntahuka ubwa mbere hoho iyo uvuze gutahuka sinije nobifata kuko ngaha ahangira umuntu ibanza agasigurira abantu igituma namaze aya mezi yose hanze kuko ubundi jewe igihe nari nagiye mu bubirigi eh, mu ntango z'ukwezi kw'icenda k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ndibuka neza hari ku itariki zine z'ukwezi kw'icenda ni uko nashitse ku kibuga c'indege co mu bubirigi hanyuma abapolisi bagende ba- baraba ivyerekeye impapuro z'ingenzi ni ukuvuga eh, ibi vy'amapasiporo umwabwira ngo pasiporo yawe ivugwa yuko yi- inyuma baraheza barabiraba vyose biraca mu nzego za nkenerwa inyuma basanga nta kibazo bobo bitera Eh, mbere kuri jewe ico sinkigira iki- sinkigira ikibazo kuko burya umurongozi hariho ivyo utegerezwa gushira imbere gusumvya ibindi eh, ukaraba uti mbega uyu munsi aho tugeze naho ibintu vyabaye kuriya ico noterera icundi yoterera akigora umwe yogira hirya no hino kugira ngo turengane ibi bituma abantu bagira ubwoba ni iki uwo ni mu- niwo murimo rero w'indongozi nyayo nk'uko jene bivuga ico n'ikibazo muvuze gihambaye cane rwose co guterera umutegetsi wese ahari eka umurundi wese akunda igihugu akarota abavuga ikintu yoterera ku bwanyu ikintu abategetsi bari kuri leta boterera muri iki gihe n'ikihe murazi ko hariho abarundi benshi baba mu buhungiro muri iki gihe hariho amajambo muri no minsi jewe nsigaye nkoresha ku muntu wese ari umurongozi kandi umurongozi si ukuvuga uri ku butegetsi gusa urashobora kuba n'umurongozi uri mu migambwe cyangwa mu mashyirahamwe eh, umwe mu migambwe iharanira kuzofata ubutegetsi biciye mu nzira zizwi uri mu mashyirahamwe ayavuga yuko adaharanira ibyiciro bya politike umumenyeshamakuru uri umuntu wese aho uri ufise umugwi uburimwo nko mu gihugu cyacu cy'u burundi uraje amarushwa caciyemwo n'aho yagejeje abarundi uri umurongozi rero icya mbere utegerezwa kumenya ni uko ayo marushwa ya wewe naho warayaciyemo wewe ku gatwe kawe utoyashira imbere ahubwo ugira uti jewe neza kuyarenga gute kugira ngo mfashe abarundi gushikira ineza gushikira iciza e, mu gifaransa nivyo nise ni un bon leader burundais aujourd'hui doit savoir manger ses douleurs ses souffrances ses préoccupations pour pouvoir générer le bonheur des burundais ndabivuze mu kirundi novuga nti umurongozi mwiza n'umenya eh, wa wa wundi ati eh, kurira mu nda ibimugoye kugira ntibitere ingorane abandi ahubwo afashe kugira ngo bandi baronke ubuhirwe ikintu naco kimeze nk'akamo mwotera abandi barundi bari hanze ba- nabo nyene bafise ubwoba bwo gutahuka baba abatari muri politike canke abari muri politike ni nkakahe oya si abari hanze gusa kuko ikibazo cyo kugira uburenganzira bwo kuba tankomanzi mu gihugu cawe ntikiraba ari hanze gusa n'abari mu gihugu hagati kirabaraba baba abari ku butegetsi baba abari mu yindi mice y'igihugu amenyeshamana narumvise mbere igihe kimwe yuko n'umukuru w'inama nshingamateka yasavye abepiskopi ba ekleziya gatolika y'u burundi ko bofasha kugira ngo bahunze batahe ibyo ushobora kwi- kubisaba mbere n'abandi ushobora kubifasha kubisaba n'urwaruka urwaruka rw'imigambwe iyo imigambwe iri ku butegetsi cyangwa imigambwe itari ku butegetsi ushobora kubifasha kubisaba imihari y'abakenyezi imihari eh, y'abikorera utwabo ushobora kubisaba abadufasha aba bafasha uburundi mu nzego zitari zike ntusaba gusa abo bari hanze ugiye gusa gusa abo bari hanze hariho mbere aho uba wihenze ubu rero umwe wese arafise ico ategerezwa kugira icya mbere nibaza ni ukumenya ubwa mbere kandi tukiyemeza kandi tukabishingira intare tukabigendera ko twese turi abarundi turi bene burundi ko imana yaturemye yadusangije igihugu ciza citwa uburundi yuko atanu umwe rero afise uburenganzira bwo gukora iki canke kiriya cobuza uwundi kugira ubwo burenganzira icya kabiri tukamenya yuko muri kino gihe hariho koko abarundi ku mvo nyinshi ntagiye kudondagura eh, bari hanze y'igihugu hari bamwe bahunze hari n'abandi batahunze kandi nagira nongere ngaruke kuri jewe ntihazogire uzova ngo ntibantunganya nari narahunze sinigeze nsaba ubuhungiro mu gihugu nari ndimwo nari nk'umuntu eh, ari ngaho akora ivyo yikorera mugabo atasavye ubuhungiro eh, icya gatatu rero tubaze kwemera yuko hari abarundi ubwo burenganzira bwo kuba mu gihugu ubu batabufise mu kubera ibyagoranye tukagira tuti twokora iki haraho rero uzosanga biteza gukorwa n'abari ku butegetsi hari uzosanga biteza gukorwa n'abo bandi bari mu mihari bari mu migambwe bari mu mashyirahamwe y'abarundi bavugira hanze hari uzosanga biteza gukorwa n'abo muri kano karere ibihugu ibihugu byatwakiriye impunzi hari uzosanga biteza gukorwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu ashobora gufasha muri ibyo ugaheza ari ibyo byose rero ukabishyira hamwe n'uzoca ubona rero ingene abo barundi bahunze bashobora kugira bati reka dutahuke muvuze ikibazo cyo mu karere nk'uko mubizi umuhuza eka umwunganirizi mu biganiro bihuza abarundi eh, benjamin mkapa yahoze arongoye igihugu cya tanzania yagiye mu burundi ejo bundi akaba rero yatanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru ariko icyo kiganiro nticanezereje cyane cyane abatavuga rumwe na leta eka senaredi ikaba yaranavuze ko eh, kubera ayo majambo asa n'uwikuye muri ayo mabanga murafite akizero ko ibiganiro ibibera mu Burundi byo byo birabandanya kandi byaratanguye Eh, murafite akizera ko ivyo biganiro bihuza abarundi hanze birongowe na mukapa bizoba mwavyakiriye gute bwa mbere na mbere ubajije we perezida ntibantunganya aho o- ndakwishura kuri mu bintu bitanguye na gatonyi kuko ntifatira kubyo nagiye mbona muri kino gihugu je ndibuka mu myaka ya mirongo icenda na gatandatu mbere n'imyaka ya mirongo icenda na gatanu imbere yaho dutanguye kuvuga ikibazo co kuganira ingene abantu babivuga ndibuka ndabivuze nti nta yindi nzira atari kuganira n'umuhari sendede ico gihe bitwa sendede ntari bwabe sendede fdd hari abaca bava hasi bati fata ntibantunganya yasaze aca kuganira ngo bashyire imbere ihonyabwoko nivyo ndavyo tuvyemera ndibuka mbere ko hari n'abari mu gisirikare muri ico gihe mbere inyuma baba bakomeye mu ntwaro zavuye mu matora yo mu bibiri na gatanu bambwira bati ni ukuri ukazosubira gusubira kubandanya uvuga gutyo tuzokongera dusubire mu gisirikare twambaretse kurwana icya kabiri hamaze gutangura ibiganiro ndibuka ko hari abantu bagira bati mwerere ntitumwemera nk'umuhuza na cane cane abava mu nzego za leta yari yafashe ubutegetsi inyuma y'uko banguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu mu kwezi kw'indwi mugabo inyuma ibiganiro byarabandanije kandi tubona bamwe babyanka nibo nyene bakuyemwo ibintu nogira nti bihambaye cyane eh tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hijwi ry'Amerika turi kumwe na Landry Landry mwiriwe neza mahoro mahoro murafite ikibazo cy'imviro mu kanya gatoya cyane rwose kigufi
Eh, yavuze ico abandi bavuze ku majambo muhuza canke umwungirizi w'umuhuza mukapa yavuze ariko twashaka kumenya we wica vyumvirako yaravuze ku bintu bikuru bitatu aravuga ati ubutegetsi buhari ubu buremewe n'amategeko abavuga ko butemewe n'amategeko nibo bashobora kuba ba- ubwenge bwabo budatonze aravuga ica kabiri ati aba- abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi ati nta kibanza bafise mu eh, mu guhuza ndi- eh, ndongoye Eh, hama aravuga ica gatatu ati aho hose ari- muri ivyo bihugu byose birimwo abagirizwa eh, kugerageza gutembagaza ubutegetsi n'abakurikiranwa n'ubutungane bw'uburundi ati ntibabarungike ngaha mu burundi ntibafatwe babarungike abivuga ko ikiwe hama ikibazo ca kabiri uno munsi yoba kiri muri senareda ivyo senareda ivuga yuko iharanira canke umugambi ifise eh, yoba acemeranya nabo hama ica gatatu yaratashe ari mu gihugu Eh, ejo canke hirya y'ejo azokwitaba ibiganiro vya sendeyi eh, wa mu eh, wa mugwi w'igihugu wo gutunganya i- ibiganiro hagati y'abarundi hama ica gatatu eh, yavuze yuko yagiye adahunze yagiye agiye mu rubanza mugabo yamaze y'amezi menshi sinzi yuko urwo urwo rubanza yari agiye ko rwamazeho ico gihe cose ni iki catumye amara ico gihe cose akaba ashimye kugaruka uno munsi ico kibazo Ah, ah, murakoze.
Landry urakoze cyane rwose ico kibazo shakane yamaze kucishura ariko reka ndamuha akanya ishura ariko reka tumuhe ijambo agire ico avuze ku bibazo bindi mushikirije byerekeye cyane cyane ivyatangajwe n'umuhuza eka nuko yoba ari akiri eh, muhari senarede n'ivyo muhari senarede uhanira munduge ku ijambo jewe mu maresi na rede ndimwo kuko ikintu warakigiyemwo dushobora kuza kugiraho kuko ntashe ndakivuyemo ahubwo ndimwo kandi ntegerezwa kugenda mfasha kugira imitima y'abarundi aho iri hose igende yegerana niyo ngingo nyamukuru umuntu yogenderako mugabo senarede sinzayishyira hejuru ku neza y'abarundi bose abanamba ineza y'abarundi bose iri hejuru ya byose ngira ngo muramaze gukurikira iby'ibiganiro ingene bigenda ibyo umuhuza yavuze sinobigarukako hariho ibyo umuntu ashobora kuvuga ati mu kugene uguhuza bigenda byari kugenda uko je byari kunshimisha gusunja iyo abivuga amaze no kumviriza abari mu rundi ruhande akabumviriza aho bahagaze hanyuma amaze kubumviriza agaheza agahamagara izo mpande zose tugahurira yarusha akatubwira ati ngibi jewe ibyo mbona dutegerezwa kurondera inzira y'umurundi wese niba umurongozi ukagenda urondera ineza y'umuntu gusa ugira ute dusangiye iki ahubwo uri kurihenda kuko uwo ugize umwansi wawe inyuma birakugora kugira ngo mwongere kugaruka ku nzira nziza izabahuza mwese ikindi kibazo mwo kwishura imbere yuko duha ijambo Siriac na Olivier nuko ah, Landry yabaje ikindi kibazo abaza ari uko muzo kwitaba ibiganiro birongowe na Sendei bibera hagati mu Burundi mu kanya gato cyane nzorindira ko hagira uza kumbwira ingene bigenda kuko sindategera neza ingene bigenda hanyuma nzoraba
nuko perezida Silvestre ntibantunganya yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi aganira na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro muri Isanga mukurikirana iminsi yose kuva igihe cy'isaha cumi tumira amate gato hama tubandanye
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwanya turaza gusozera ibiganiro byacu vy'uno mwanya ariko imbere y'uko dusezerana mudukundire tubanze dusubire kubipfuriza noweli nziza biciye muri tuno turirimbo duhereye kuri kano karirimbo all i want for christmas
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. nuko nshuti bakunzi mu kanya turaza gusezerana mu kwizera kwako karirimbo ka kabiri christmas in harris kabaryoheye ariko imbere ko dusezerana ndabibutse muri make ko kuno wa mbere ariho hapfubanwa iteka Valentin Bankumuhari umwe mu bagendanye n'umuganwa Rudoviko rwa Gasore baba abategetsi b'u Burundi canke mu muryango wiwe bibutsa ko yabaye intwari mwavyumvise kandi muri ano makuru mu gihugu ca Tanzania mu ikambi rinduta abarundi bahungiyemwo bavuga ko bafise ikibazo c'umutekano ni mu gihe haheze imisi hari abantu bicwa irya n'ino mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze cane gose ingenieur yashikanye amajwi ayiwanyu diane nahazo mari kumwe kuri mikoro ndabifurije kugira umunsi mwiza